iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na thomas kamirindi ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ntacyo barashaka ko tuhe kubo duha ivuriro rya hafi kuko nk'umuntu iyo arembye kugira ave ngaha gushika ku ivuriro ritoya ngaho igaharo usanga umumotari bamuciye ibihumbi icumi uyu ni kayiranga donasiyano umukuru w'umutumba kiyanza wo muri komine ya kirundo mu ntara ya kirundo ku kibazo cy'ivuriro riri kure ni amakuru mu burundi nk'uko rero twarimo tubivuga abanyagihugu bo ku mutumba wa kiyanza muri komine kirundo naho ni mu ntara ya kirundo bafite ikibazo gikomeye cy'ivuriro riri kure jean bosco ndarurinze araduhiye inkuru
umutumba wa kiyanza uri mu mitumba igize komine ya kirundo ni umwe mu mitumba abawubako bagira ikibazo cyo kwivuza kuko amavuriro ari ku yindi mitumba kure yabo naho kugereranya uburebure bw'urugendo bafata bagiye kwivuza bibagora ico aba banyagihugu bo ku mutumba wa kiyanza bahuriza ko ni umuruho bagira iyo bagiye kwivuza gaharo ngo niho ivuriro ryacu riri haratugora gushika nyine kubera ari kure aha niyo muja kwivuza ni ibirometero bingana nka gute ibirometero bitatu yego kandi biratugora kugira ngo dushikeyo kugira tujye kwivuza kuvuga uvuye ngaha ujyana na gikono ni nka mirongo ibiri n'indwi ujya ku rutare naho ziba nka mirongo ine kwaha ku rutare ni nka mirongo ine ku kibikira naho ni nka mirongo indwi hariya hepfo ku mazi twivuza na gikono ku rutare no ku kibikira gushika byase naho baca gutwareka nyine kuva ngaha hari ibirometero bingana hari cumi na bibiri icumi icumi hogeyeho magana ngahe nka magana nk'atanu aha ni harehare kabisa ngo ni uko tubasiga kubona amavuriro ari kure ntibiheza ngo vyijane n'ubu abanyagihugu bo ku mutumba wa kiyanza ijisho n'igihe urwaye ugiye urwaye ahagusaga ugiye warembye nyine usanga waguye mu nzira dusaba ko boturose ivuriro yego hafi na hafi kubera turakunda gukorerwa za malariya kubera twegereye icyo hoho nizo mpamvu ubona dukorerwa na malariya yego ni ukuri ni ukubera nk'umwana afashwe bukumbi utariho ukagodoka usanga yarembye bikugora uburyo bwo gushikayo ushikayo umwana yarembye hariho benshi bakunda no kwitaba imana kubera ivuriro riri kure bashitseyo barembye bakamye amaraso twe dusaba yuko tworonka ivuriro hafi yacu kubera naho hoba mu ijoro umwana arembye wacu ubanguha ku ivuriro bakagutunganiza umwana atarakamamara kayiranga donasiyano umukuru w'umutumba kiyanza avuga ko muri za raporo batanga buri gihe ikibazo cy'ivuriro cyama cagiye imbere rwose birabagora bagerageza kubidutuma twarabitanze no muri komini ntacyo barashika ko tuhe kubo duha ivuriro rya hafi kuko nk'umuntu iyo arembye kugira ave ngaha gushika ku ivuriro ritoya ngaho igaharo usanga umumotari bamuciye ibihumbi icumi cyangwa cumi na bitanu kugira bamushikanireho ibirometero nibaza ko byaba bishika nka cumi na bibiri kugira no kugaruka birarenga twasaba yuko duhigira ivuriro rya hafi bakagerageza nko ku mutumba kubera yuko umutumba wa kiyanza ni umutumba ugizwe n'ingo nyinshi kandi n'abantu benshi rwose kandi hakarirwa n'indwara cyane cyane malariya n'inzoka muganga jean batiste nzorero nkankuze arongoye intara y'ubuvuzi ya kirundo avuga ko ako gace kari mu bindi bice by'intara y'ubuvuzi ya kirundo bikeneye amavuriro amenyesha ko bamaze gushikiriza amakomine ahakenewe kubaka amavuriro kugira babishire mu migambi y'iterambere izorangurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'amakomine gutyo habonetse uburyo amavuriro akenewe akazokubakwa uko biboneka ku gicapo cy'uko byifashe mu by'ibibanza byo kwivuriza ko mu karere k'ubuvuzi ka kirundo harategekanijwe ivuriro mu micungararo y'iryari risanzwe ku mutumba wa rukuramigabo iryo naryo riri mu yategekanijwe kubakwa byihuta rikazoshobora gufunyiriza urugendo abanyagihugu bo ku mutumba wa kiyanza mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika
igipolisi kizira igiturire ibi bintu bisanga ku byapa ahantu hatandukanye mu ntara y'amakamba ni kimwe mu bikorwa byo kurwanya ruswa mu gipolisi nyamara abatwara abantu mu modoka n'abagenzi basanga nta gihinduka fidelite yishatse araduha ibindi bisobanuro sagaseshwa rumuri igituwe cariraye mu bisato bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi nyuma y'aho umushikiranganji w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana aburamutswa yemeje ko igituye cira mu camanza bamwe bamwe mu gipolisi cy'u Burundi nabo nyene bahambaje intambwe y'abagenzi babo umushikiranganji w'ubutungane kese ko bemera ko mu gipolisi igituye kiharangwa barafashe zimwe mu ngingo z'ukigwanya OPP1 Emile Manisha arongo igipolisi cy'inyemeramabi police judiciaire mu gifaransa twagize intumbero yo kurwanya igiturire ingendo ya mbere duca turagira amafishi ibipapuro iri jambo rivuga yuko turwanya igiturire igipolisi kizira igiturire biba biri ku biro byose no mu biro byose uhereye ku biro by'iwanje inyuma yanje uzoza mu biro iwanje yari afise agatima azobibone inyuma y'umupeji yari afise ako gatima abibone kandi yumve ko ugomba gutanga igiturire ahantu waco kimwe n'ucakiriye ivyo vyapa vyanditsweho igipolisi kizira igiturire ntibimanitse mu biro gusa mu mabarabara y'igihugu atandukanye ahari cyane cyane abapolisi bagenzura ejo neza mu mabarabara usanga icyo capa kiri iruhande yabo yamara ibyo byapa ntibirashika hose uyu mupolisi ari mu bagenzura ingenzi mu ntera y'amakamba iruhande yiwe nta capa tuhabona ibyo ni inzira bashakitse ngaha igituye byaba kubera ko atari hari biriho n'ukuri ibiki hari biturire biri ibyo ntabyo ndabona ni ko kibarinda kuvuga ngo igipolisi kizira igiturire kandi atari ibi n'ibihari aba ni abanyagihugu bose si n'abanyagihugu gusa n'abanyagihugu bose birimo sa si mu gipolisi gusa n'abanyagihugu hose n'abapolisi barimo n'abanyagihugu barimo bane bajya menshi bande abanyagihugu nk'umuntera y'amakamba abapolisi bafise ivyo vyapa vyanditse ko igipolisi kizira igiturire twabonye muri komine ya nyanzarake hamwe muri komine ya mabanda naho ivyo vyapa bihari abagendesha imiduga bavuga ko atakarusho barabona abenshi muri bo baranse ko tubafata amajwi tubabajije batwishyura ngo ntidushaka kwikwegera uyu ni umwe muri bo yubatse kuvuga urashika umupolisi agakwaka akadoka kimukaraba ugaca umuhereza ica gusa bityo biravana ayakubwiye niyo umuhereza bitanu canke icumi ko harisigaye hariho bisekeza mu gipolisi cyo kurwanya igiturire hano aho usanga hariho abapolisi ahantu bahagaze hariho akantu kanditse ko igipolisi kizira igiturire mbivyo muramaze kubibona eh hari ingorane urumva umushikiye hari aka kantu aca akamera nk'uko kazibira ukuntu ubisome nk'uko umushikiye nk'uko uhagaze uku hariho kaba kari nk'angaha mu kuyamuho agaca amanza kukazibira ukashika umugira ukaca wigira none kuva ivyo bintu bitanguye vy'agipolisi kizira igiturire nta kagarusho karaza nta na kamwe ahubwo ivyo nyene mbahabwo mbere nta na kimwe ngira bimaze kubera eh none ko bitavuyeho kubandanya nyene ubaha umuntu azahera azahera heberanye nyene uko nyene no gutanga nyene nta nta na kimwe kese bagendesha imiduga n'abanyagihugu bagira muri iyo miduga baremeza ko igiturire gihari kandi ko ivyo vyapa atari vyo bigiye kugikuraho aya mari twafatiye mu muduga wari kurunguruza abantu bava mu ntera y'amakamba bagana i bujumbura bariko baganira hagati yayo ijanye no kubaho igiturire abapolisi bacungera uruja n'uruza mu barabara bamwe muri bo bemeza ko bigoye kugira ngo igiturire kihave narirya gifashe impande zose yaba ugitanze canke uwugihawe uwo muntu avuga ngo igiturire ntikiribwa n'iki ari nayibonye aje ibice bijyanye kuko kiriya byanditse
kandi ugiye kubiraba igiturire gifasha ufasha wewe utanga na mwene ushakira inoti kandi bikasije amatora abapolisi barashakanye igituma abakiriya gifasha bose wari guhanwa ashobora kuba utanga senkani n'iyo ine na bitanu kabiracika abo bari kuyamwaka ubundi nawe ugasanga arayihohotewe agiye muri iyo ntumbero nyene yo kugwanya igiturire mu bisata bitandukanye by'igipolisi hambavu y'uburyo bwo kukigwanya biciye mu vyapa vyanditse ko igipolisi kizira igiturire ubushikiranganji bw'umutekano batekanya ubundi buryo bwo kukigwanya mu kiganiro komiseri de polise alain guillaume bunyoni aramusuga ubushikiranganji yahaye abamenyeshamakuru hari ku munsi wa kabiri w'indwi turiko turasozera yemeje ko iminsi imbere hazotangwa inomero abarenganije canke baswe igiturire bazohamagara ko bagatunganirizwa iyo nimero iri muri za nimero zihamagarwa ku buntu mu ntara y'amakamba fidelite yishatse ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika amakuru arakomeza leta y'uburundi ifite umugambi wo gutubura umusaruro mu buhinzi n'ubworozi ku rugero rw'icyenda ku ijana buri mwaka umugambi watangajwe mu ruganda cyangwa se inama ejo bundi ku wa kane mu ntara ya gitega inama yahuje ba buramatari ba komiseri ba polisi abasitanteri n'abayobozi b'ubuhinzi n'ubworozi bo mu ntara eshanu z'uburundi fidel d'antoine nsabimana urwo ruganda rwabereye mu ntara ya gitega kuri uyu wa kane muri hoteli rena mu gisagara cya gitega urwo ruganda rwamaze umunsi wose ruca ijya n'ino ibijyanye no gukingira inkukura no kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi intumbero y'urwo ruganda ni uko burwanya inkukura ituma umwimbu ugabanuka akarushaho kugwiza umwimbu muri urwo ruganda ibiharuro byatanzwe n'ubuyobozi bukuru bujere gutunganya imigambi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi vyerekanye ko abana mirongo itanu ku ijana bari munsi y'imyaka itanu bafungura nabi bikaba bifite ingaruka mbi kuri kazoza k'igihugu silivesire maroha ni umuhinga yatanze ikiganiro akaba akora mu biro vy'ubunyamabanga vy'inama nkuru y'umutekano w'igihugu mirongo itanu ku ijana vy'abana batarashikana imyaka itanu barya nabi bamaze kurya nabi rero ingaruka zizogaruka niba abo bana nibamara bamaze nk'imyaka mirongo ibiri mirongo ibiri n'itanu usanga ari abana ataco bashoboye kuko ari abana babuze kubaka umubiri wabo bakubaka ubwonko bwabo kugira ngo bagire ubwenge bakiri batoye aha rero bitugwa ko umunyamakuru yabajije silivesire maroha igituma urwego rukuru rujejwe umutekano mu gihugu gwivanga mu bikorwa by'uburimyi umugabo icyo nababwira cyo cyo ni uko harya harara inzara mu nda hakazinduka inzigo kandi kurwanya ibibangamira umutekano mu byerekeranye bya politiki kurwanya ibibangamira umutekano mu byerekeranye n'ubutunzi n'imibano ibidukikije n'ibyo kubahiriza agateka kaze na muntu ibyo rero niyo politiki nshasha y'umutekano mu gifaransa bavuga ko ari sekirite imena gerard ndabemeye umuyobozi mukuru ajeje gutunganya imigambi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi afite umwizero ko imigambi bihaye wo kuduza umwimbu ibice icenda ku ijana buri mwaka bazowushikako bafatanije n'abajeje uburimyi kuva hasi gushika hejuru baramaze gushiraho ikirangaminsi cyo kubwira ngo bagwanye inkukura gusa ikiriho ni uko bataraduha urutonde rw'ibiterwa twoshiraho mu ntara ku ntara ku ntara mu biterwa byimbuka cyane bitanga amahera menshi kandi byotuma umwimbu ugwira bamwe mu bagoronomu n'abaveterineri bakorera mu makomine yo mu gihugu hagati bavuga ko bidashobora koroha na gato ko boshikana iyo migambi ata buryo baronka kugira ngo bashikire abarimyi borozi ku mitumba twebwe ahanini ingorane duhura tubura uburyo dushikayo ku kivi ubwa mbere ntitugira uburyo bwo kwiyunguruza nta n'ikinga dufise kugira abakozi dufise abakozi bake mu byerekeye kuvura ibitungo abagoronome bo barafise nabo monitera agricole mugabo mu byerekeye ubworozi nta n'abagisa dufise bajya ku mitumba hakiyongera ko kubura ubwo buryo bwo kwiyunguruza kugira ushikire abarimyi borozi umunyamakuru yabajije aho bazokura uburyo bazokoresha mu gihe uwo mugambi usaba amahera menshi mu gihe bamwe mu bahora batanga uburyo muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi biyonjoroye biturutse ku bihe vya politiki Burundi burimo uwo muyobozi yaragize ico abivugako uburyo ntibubuze leta y'u Burundi yaravuze ko igisata c'uburimyi n'ubworozi ari gisata kiri mu bisata vya nkenerwa vya ngombwa bizoronka uburyo nitwashiramo ishaka uburyo buzoboneka mbega ndakubaza umurundi yumva ko akunda igihugu wamubwira ati zana uterera amafaranga igihumbi uwo mugambi tuwushyire mu ngiro twoye kudoda turasega ntayo umutanga ko dufise abenegihugu turafise uburyo tubamenyeshe ko urwo ruganda rwari rwatumiwemo abategetsi mu by'intwaro igipolisi uburimyi n'ubworozi kuva ku rwego rw'intara gushika ku makomine mu ntara za gitega ruyigi cankuzo karusi na mwaro igitega fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
ive ingo tuve muri runo rwamo twigwigwe hajya icyo ndakubwira aho sha aho usanga ubwira ungurira ikara Eh.
siko wiyamanira amahera w'agashadori huwa amaherano yakurusha mwebwe iwanyu ari mwe mwifitiye ibitagenda Yeah.
urazi ingene mutura reka sha wowe urifitiye na papa wawe babirondera ari babi jeho nawe mama yijya akimara aruma wibaza ngo ni ukubahwa no gusaba amahera yo kugura igitumbura
ego basi Eh.
ndakubwire gashayibe Eh.
jewe yaba muhira dutunze nka kujya kw'iwanyu nta kintu na kimwe cyiza condengana aho usanga atari telefone ufise
itelefone jewe ivete Eh.
oya ntabarumbwira aho nohera ngo ndiko ndasaba amatelefone jewe ndose ibikoresho vy'ishure biba Eh.
bikwiye
bwawundura akarofa kwe Oya sha.
none telefone ntiri mu bikoresho by'ishuri aha ndakwisavye sha dorine wowe niwimvugira Eh.
mbwira ico wari umpamagariye gusa ivyo uriko urambwira navyo nta na kimwe ndiko ndumva
reka kuba shayi ve wibanira mbega utanezerewe mu buto Eh.
uzoza kunezerwa ushaje hewe reka rero ndakwibarize aho wirevye mu kimbere yo kuva muhira yo ntumbarire ndagowe mana yanjye mfise imboga ku menyo kandi twaje turibugari n'imboga
ubebasha wa mwana ukabura kuvuga ivyo waje eka uriye shahinga ndaba katisha uzinkorera sha dorine Mm.
kumbe nagiye ngaho Mm.
ndashiririza amenyo mfise imboga ku menyo
ehesha agaciye gafunguye Ehehe.
nitwengeresha nta na kimwe kiriko none ivyo Eh.
uriko urambwira ni ibiki urazi ngene nkanze kubera ikuti kubera ikutipodora kwisiga agatiro n'akarabero Ah, erega heho aha turi muri segonderi nta bintu vyo kwigira igishweka
iyo kurambwira abanyene nta nivyo ndabona Eh.
mugabo sha Mm.
mwiza wewe no nivyo wisiga neza cyane je sinshobora kuva muhira ntagize akamakiyaje nyene ngira no gukanura sinokanura ha nawe n'utugohe twawe twama dutonze Eh, eh, ukibona none nyene.
dusokoresha iki
wakajuju Eh, mbe uzokura kashamba.
ryari icara ngaho ku rukuta ndakwereke ingene Eh.
abakobwa bo muri segonderi basa Eh, reka twicare hajya inyuma ntihagire n'utubona ehengirira ndabe ko nohinduka oya shawaho no gusiga umwiza nge Eh.
mbanze ndakuna ivyo bigohe Yo.
nze urabe ingohe barazimaga dori Eh.
nagira barazisokoza uraraba hewe ntunkebe
ndagukebubaye inyama wirindira gusa mbanze ndagupesure Eh, wirabi kabanziriye.
narige usanzwe uri mwiza babahungu baramira ibigundu vy'amate basi yaba uzoza uraza muri muhiro kubingirira Eh.
jewe nifitiye utuvuta gusa Eh.
ntakagapuderi rindira mpeze urabe iyo Eh.
ndazi ko uzoca wiruka kuvyigurira oti Ah.
tega ku munwa naho rero eh mugabo naho binsigira papa ndabivyeta ubwo ntibigwaza agadori ikava umutwe ngo urakarofaga yemwe bikugwazi jewe ubona hari ico ndaba akange. nyamba canke nanje baritse amanwa impaka yayanirabe uragafite
ehe none kari abantu uzewe dufungura
nawe waje ujuje none aya mazi yose yakubise isafuriya ikuzura nayo ukaba gusa
yaba ariko wayavoma cane
Eh, eh, none ntiyavomye ugira ngo jeho ngamuze ibirimba ariko ndakora
ego hefungura nimba ufungura urumviriza ko umunyu ukwiye ariko nari namemereyemo gakenga mata sa none utunyana kabisa reba ijombo n'ibihagwe bihagwe utuboga eh mpura nakumbura ibiryo uko nyene
aya mwishi wanje wari kumurara naho wasomya n'udukuri ugaterera hamwe mbe ntuze weya kubona naho twagize ngo turara inyumengo nuwaje akabisuka ko amarike uwo mukubi wo wari kuvahe reka sha reka tuzoba tutahuye na ruminata
mugabo nawe aravyo hose ni nominata yemye eheda agahanwa tutazosanga yaratwaburiye imirima mbe kubera ko imirima yiwe yo kwa mitonyanga natwe tugize turarima bigaherayo Ah, nuko yoba azi kurima cyane kudusumba reka mama reka
warakaje ugiye utoba gashawe akaronka n'amaso yo gutabira imirima yiwe ibitungwa ndagusabye Eh, none iyo mirima atabira yaje ayikuye iwabo si itongo ry'umuryango
wewe nguratangwe
benyine wavuze ngo rya tongo ruminata yariguriye berahino umenga niko wavutse ariko kinone emwe nabaciye ko hajya ku ikomine ntumbaze ibyo bariko bararementanya ukuri uba muye kuva mine emwe nabaciye ko hajya imbere y'ibiro vya musitanteri namushikawe ndaruzaniye bari kumwe ego mwishwa wanje kandi nindaruzaniye icyo nicyo camuzanye aza kunyononera umugambi sha narindiye
weshe buhoro mwana umukama niwe mwungere wacu kandi ntacyo tuzomuburana ba Sawa.
kumva bari ngaho byagenze gute none wahe turafata akanya ko kuruhuka aha ku isi ntawe uruhuka mwana wanjye nzoruhuka mpfuye idiyo umusize he ko mutazananye
nawe nyine araje inyuma araje nane hiye mu cyumba uri gukora yiwe kudasokoroka ndiko mwigana n'imbeba iraha nirukine none ndabuze aho nyikiye reka nayo sha mama basura ku muguraka amashu yitege umugani wawe nzohava ngura akamashu Yego, aho uno mama.
munsi mbonye imwe ejo tuzoba ari zitanu reka ndinde kura niforume rero ufungure Eh, reka ndindire gidiyo sinyonje akazi mugabo nkinge mbe ndanywa amazi numva inyota ive iyi banza urindire ndawe Eh, ko wunama rarama neza ndawe mu maso ah, ehe mama mbona gute ndi mwiza mama mukama w'ikigongo Eh.
ive bini biki ehe bikira mariya mawe banza umbwire- oya mbwira neza banza umbwire ko mberewe sha ndakubwira Yo, ibyaribyo mama yanje. woberwa gute umega umushirikazi Yeah.
ibi bintu wisize wabikuye hehe ni makiyaje mama Hmm.
none ni bibi erega umukobwa ategerezwa gushaza ego kweli niho ukimenya ko uri umukobba n'ingohe yamoye none ubona tutaciye dutonda neza mama mugabo jewe niravye mu kiyo nabonye umenga ndaberewe erega mama ntibisanzwe banza umbwire neza ive ibi bintu ninde yabikugiriye nundi mwana yiga ku ishuri kandi nawe nyene arimaki ya Ariko mama ahubwo yantwenze kubona naho nisiga ibiputa gusa umviriza wa mukobwa we ihanagure n'ingoga ntihagire n'uwundi akubona nta soni ugira utangure gushira isoni none ntibibiga mama ahubwo nari nzi ko nzogusaba nanjye ukangurira uto- utwo tuntu bakoresha Yaranze ngo mbone jewe ruminata subiye kubikubonana uzoca utumbera ahandi ntuzutahe ngaha wabyo ibyo byo kwigira mwiza banza urindire uzoronka umwanya wabyo ubu ni ukwitwararika ibyigwa gusa
aka kabari nako kama kutsuye abantu ko twigira hari inyuma niba batari ugwamo rwabo rwinshi wapi papa wawe yikundira mu bubare bw'inzagwa aha ni mu bavuzi niyo hasi Eh? none sibyo yewe z'amashuri ntuzomugure wari uzi ko ijya minerivare irigwa rakuriye ari iy'ubusa Eh, acoke urimo kuyama narejya twagiye ahantu hinyegece Ha, aha ntahagurutse ntibaza mbwira icyo ndagutumira kano uno munsi unywa iyihiye Ha? oya turakundana dutegerezwa kunywa bimwe umbwiye kuzana museri izi zibiri Eh, sawa basi ndabyemeye ko ariho gitangura ingo ushaka tugutume sana muserezi ibiri n'ifanta Hey, n'akazi kawe shanka baraguza ukagira urananira none wumva kuri uwa kera basha nawe gifuresheri ni cyose kabisa yego nakwifaza nabi shawe oya oya kweli ukana nawe uraza Eh? oya shadori bwa bundi ntunyizeye mbona jewe ni uguhenda ubwo urashe iryo cupa batuzanira n'akanyamasimba agenda ko niko bura kuko ariho nari mwishuri menyere telefone warashyizeho ko nagutelefone ukanga kunyitaho
wagira ngo ndacyajyana ku ishuri ye kubera profe bosco nyirikazi Eh.
ubona ngo ndayisigaye ujya mugabana wari n'insinga mu butwi asha sinzi ingene ameze reka shareka we nk'umuntu Eh?
urazi ingene akora kuri iyo nta n'umuyobora Ash.
biratebere gusa
none wumva gute wumva akayoga kataryoshe
reka shareka Eh?
bwana umva akanyamuneza hadasanzwe
aho karatanguye kugusasamura Yeah.
reka bace batwokereza akanyama hama twiyongere n'ibindi Eh? Eh, kubera sa urashaka reka ndagusezere ejo canke hirya y'ejo wibaza ko tuzobonana kubera kukanguka ntiwasanga uburyo bwo mu magare mu gisagara
oya ntugire ubwo wazoca ngaruka hari umusisita wanje azoronka diporoma yejeje kaminuza yitwa niyera wewe shantawuzi gahira yego muraryohereshe cyane rwose wabwira akagwerekera we ukwemera guheba ishuri ryawe gasha kubera ntaco nzokuzanira mu itama ivyo bazoba bampaye
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu aya makuru ari kugenda agana ku musozo gusa icyo twababwira ni uko muri aya makuru twabagejejeho ingorane abanyagihugu bo ku mutumba wa kiyanza muri komini kirundo mu ntara ya kirundo bafite ikibazo cy'ivuriro riri kure nk'uko rero mwabyumvise hari igihe n'amapikipiki amamoto abatwara akabaca amafaranga menshi kubera ko nyine ari kure bagasaba rero yuko babona ivuriro hafi naho igipolisi cyo mu burundi cyahagurukiye kurwanya ruswa ibyapa usanga byanditseho ngo igipolisi kizira igiturire mu ntara ya makamba nk'uko umunyamakuru wacu fidelite yishatse yabitugejejeho ariko abatwara amamodoka n'abagenzi bo basanga nta gihinduka kuko nk'uko mwabyumvise bavuga bati mu muhanda ugira gutyo ukabona ukabona umupolisi ati mpereza ukamuhereza kugira ngo ukomeze inshuti zacu rero ndabashimiye cyane rwose byimazeyo maze mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika